talk na e dey support buhari im dey talk say no food no money now wey video don come na e no wan talk am again na kanu kanu kanu na be problem na e cause his problem okay na e see how far from e see how e do we are a criminal kanu kanu na your brother na him put us for this for this condition e dey call who be kanu who be na kanu be nigerian president that leader biafra leaders abi odbi na him cause that okay nine him cause where they dey happen for nigeria now na na him be nine na him dey kill people for for for tv land yes na him okay nine they dey kill people for for benue Nine kill one nigeria you see um, you see you see the kind of people we are in the same country with <laughs> you see I'm um, not touch my phone no no no no you see your life before i started this video you are blaming buhari for the for nigerians problem now don't start the video Don't dey blame another person you see I'm um, after now we all say we be one nigeria. No, they, see, as they, they say suya here, you know, they, since when start here, nobody don't come buy suya. But now, now, but, but they, now, you don't want talk with who your problem, who they cause your problem. Don't they blame another person. The problem na Biafra, na for the problem. Okay, na Biafra cause the problem. How Biafra take cause the problem? Talk now. How Biafra tell us now. How Biafra take cause the problem? I take cause the problem. I take cause the problem say wan divide the country how you go divide the country. okay okay na wetin dey talk with their mouth na im make people dey suffer. dey talk with their mouth o oh. okay this uh, fulani herdsmen wey dey kill people for benue wetin you get to talk. you no follow. okay na na biafra people dey kill people for benue. Yes. Eh? okay then na dem can go from uh, south east go benue go dey kill people. Yes. Eh, you sure? Okay no be fulani herdsmen. Yes, Eh? So those video wey dey show us wey dey give dey give uh, Fulani herdsmen ak seven with their cows na still eh, Biafra people dey na dem dey rear cows. Na Obi Obi member na give am. Okay, na Obi member na, na dem give Fulani herdsmen or na Obi member na dem dey carry the cow and the gun which one? Na Obi Obi member na him give the gun. Na him give who the gun? Fulani herdsmen. Okay, na Obi Obi give Fulani herdsmen the gun. Yes. Make they kill which people? Yes. Make they kill which people? make anybody wey see na. okay how baby how be give fulani yes men gun you know say see eh e no go better for you for this life i dey tell you e no go better for you <laughs> see am see the see na boko haram see am. Ah. Eh.